iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana ni thomas kamirinda ubasuhuza uyu munsi ni kuwa kane itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku maradiyo yanyu mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ndetse no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi kandi no kuri interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu amakuru rero abantu bane barishwe mu kinama mu mujyi wa bujumbura mu burundi ababishe ntibarafatwa izo nkorabara zimaze gukora icyo cyaha zaciye zigenda ariko abajeje umutekano bariko barakora ibishoboka kugira ngo ako kagwi k'inkorabara gafatwe gatuzwe kongere gashengezwe imbere y'ubutungane uyu ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mu yizi nkuru nziza mu burundi kandi leta irateganya ko amafaranga mirongo inani ku ijana uyo izakoresha mu mwaka utaha azava mu gihugu imbere izo rero zari ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa ariko n'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza uramutse Thomas ndamutse n'abaduteze amatwi turahera mu yavugwa muri afurika umwe mu bakuru b'abarwanya leta ya sudani yaratahutse mu gihugu ciwe naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yari yaraciriwe ubwo gufa kandi yemeza ko azoguma mu gihugu naho abasirikare bafise ubutegetsi bamusaba kuva muri ico gihugu yasir armane niryo zina ryiwe yabwijwe ry'amerika ko ari muri sudani gufasha gutorera inyishu ukutumvikana kuzotwara leta mfatakibanza mu myaka itatu iri imbere armani icegera c'umukuru w'umuhari splmn yashitse ikarutumu ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze inyuma y'imyaka mirongo ibiri yari amaze muri kenya ahandi naho akaba yari muri leta ya blue nile ya sudani no mu misozi ya nuba ku rubibe na sudani y'umanuko armani yatanguye gufata ibirwanisho ku ruhande rw'umuhari splm mn arwanya leta ya sudani mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu iyo leta yari irongowe na john garange ikaritumu naho ku murwa mukuru wa sudani banki zose zari zugaye ejo kuwa gatatu na banki nkuru ubwayo y'igihugu ntiyakoze imashini zitanga amafaranga mu bisagara zimaze iminsi ata amafaranga zirimwo abakozi bose baba ba leta n'abikorera utwabo bari mu myiyerekano yo guhagarika ubuzi mu rwego rwo kugabanya kubandanya bo ni abatavuga rumwe na leta bahurukiye mu cyo bise alliance pour la liberté et rushanjima bakabandanya kuremera abasirikare kugira ngo bashire ubutegetsi mu minwe y'abasivile leta ya norvege yashikirije ejo kuwa gatatu ko hari intambuko zatewe mu biganiro bihuza intumwa za perezida wa venezuela nicolas maduro hamwe n'izo wo batavuga rumwe yuwani guaido umushiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa norvege yavuze ko impande zose uko ari zibiri zerekanye ubushake bwo gutera zija imbere mu biganiro byo gutorera inyishu uruhagarara rwa politike muri ico gihugu ca venezuela ibiganiro biba mu gihe hakibandanya icuka kibi hagati ya perezida maduro na guaido batavuga rumwe ariwe mukuru w'inama nshingamateka yitangaje ko ariwe perezida mu kwezi kwa mbere ashigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika kuri mirongo itanu igihugu cya turukiya ejo kuwa gatatu cyarabohoye mu buryo butari bwitwe bwitezwe umunyamerika afise ubwenegihugu bwa turukiya yahoze ari umushakashatsi mu kigo nasa cy'ibigendajuru inyuma y'imyaka itatu yari amaze afungiwe muri icyo gihugu yagizwa iterabwoba serikane gorge yarekuwe haheze amasaha make perezida donald trump avuganye na perezida wa turukiya resepe tayipe erdowane igipolisi cya turukiya cyahagaritse gorge mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibibiri na cumi na gatandatu mu isekeza ryo guhagarika uwo wese yakekwa kuba yari ku ruhande rw'umunyadini fetulahe gulene yahungiye muri leta z'ubumwe za amerika yagirizwa na leta ya turukiya kuba yashatse gutembagaza ubutegetsi ubundi munyamerika azwi ku izina rya pasitori Andrew Bonson yafashwe yagirizwa gushyigikira Gulan nyene nawe yagiye kurekurwa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze sentare ya iraki ijejwe amatohoza ejo kwa gatatu yarashikirije igihugu ca turukiya abana ijana na mirongo umunani n'umunani bavuka ku banyeturukiya biyunze n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu mugambi wo gutahukana mu bihugu vyabo abahoze ari abarwanyi abana hamwe n'abagore babo bari bafungiwe mu mabohero yo muri iraki umushiranganji wa turukiya ajejwe imigenderanire yabwiye ijwi rya amerika ko iki gikorwa kiri mu twigoro twa turukiya two gutahukana abanyagihugu baco cane cane abakiri bato imbere y'uko hahimbazwa umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza ukwezi kweranda kwa Ramazani mu ndwi iza uwo mudiplomate ariko ntiyatanze igitigiri c'abarwanyi bamuka muri Turukiya biyunze na ISIS hamwe n'imiryango yabo bafungiwe muri Turukiya ariko avuga ko bazocirirwa urubanza mu gihugu cabo Mukurangiza naho abategetsi ba gisirikare hamwe n'abajejwe umutekano ba leta z'ubumwe za Amerika bavuga ko Irani yariko iritegurira kugaba ibitero mu karere k'ubuseruko bwo hagati ahari inyungu za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse arico catumye hafatwa ingingo yo kurungika abandi basirikare ba Amerika muri ako karere mushiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika wifata kibanza Pat Shanahan yashikirije abamenyesha makuru ko aho yari mu rugendo aja i Jakarta ko baronse baronse amakuru akwiye kwigendereza ko Iran yari kirategura ivyo bitero.
Aloyizi bigira imana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho nshuti zacu mbibutse ko mwumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho amakuru mu biyaga bigari mu burundi ibice mirongo inani na bine ku ijana by'amafaranga leta izakoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri azava mu gihugu imbere ni umushikiranganji w'ikigega cya leta wabibwiye abashingamateka iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda umushikiranganji w'ikigega cya leta domisiyo niho ku bwayo yasiguye ko amafaranga atozwa hagati mu gihugu yiyongereye ibice bitatu ku ijana agereranije n'ayo umwaka uheze insiguro atanga ni uko ari mu ntumbero yo gutsimbataza ubwigenge mu bijyanye n'amafaranga leta ikoresha ariko rero umushinga amateka bacirya n'ino fabiano abona ko bisa no kunyaga abanyagihugu mbere bagashobora no kuzokwitwarira leta kuko bayatozwa ku gahato amasendika twavuganye yose imyidogo iri mu banyagihugu mu banyagihugu imishahara bakaswa amafaranga ku ngufu kubera yuko atakundi bagira mu gihugu hagati ku nzu ku muhana amafaranga atozwa ku ngufu bisigura neza yuko atawatanze amafaranga atarabikundwakaza none se aho bicaye bariko bariba kuko harimo abarya ibiturire benshi batanze amafaranga yo kwerekana yuko bityo ko babishigikiye mugabo siko biri jewe sinshobora guhonya gukora kwemeza itegeko rihonyangira umunyagihugu ariwe naje guserukira nanavuze mbega nti umunsi bo kwitwara ko mwaho nyanza ibwirizwa muriteguriye kuburana muriteguriye no gusubiza no kurihinda icyo akababaro muzoba mwateje abantu bazaba bitwariye ku bw'ivyo umushinga amateka mancirya nino ntiyemeje itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu nama nshinga amateka yari yaramutse igemeza kuri uyu wa gatatu mu ngoro y'amakoraniro eka n'abandi baryemeje bafise amakenga uhereye kuri pascal nyabenda arongoye inama nshingamateka yabajije aho ubwo butunzi bw'abanyagihugu buva afatiye ku myaka yahera ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana vyayo leta yakoresha vyatangwa n'abahora bafasha uburundi kubw'umushingamateka leopold hakizimana abona ko ari ingaruka y'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu itifashe neza turavye uruhara rw'abadufasha ni ruto cane kandi tukibuka yuko ubushikiranganje nyakuba mushikiranganje mushinzwe harimwo cooperation et développement international none ko buryo dufashwa n'amakungu buguma bugabanuka twovuga yuko imigendane y'u Burundi yifashe neza ni intsinzi canke hariho ingorane hariho ingorane kuko ubwo buryo twaronka bwarafasha nibaza yuko n'utuye tukibukeneye mwotubwira igituma kumbure butaboneka kandi tukaja tubona icyo twofata insiguro y'ivyo umushikiranganji yishuye ko bisa n'uko leta yaronse akaryo ko kwegeranya uburyo busanzanye mu banyagihugu aha kandi bamwe mu bashingamateka babonamwo umukenyero wa politike muri iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha ni mu gihe atamafaranga atekanijwe yabo igihe bahejeje ikiringo umushingamateka fabiano banshijyanino abona ko ari ikumirwa ku rubuga rw'imyiyamamazo mu matora yimirije biragaragara neza yuko bashatse ko zo kwihariza urubuga bonyene kuko abashinga amateka batari umugabo uri ku butegetsi udafite imodoka za leta cyangwa iz'amasosiyete ariho bokwikoza kugira baje ku rubuga kimwe n'abandi ubwo rero ni ukuvuga ko bazoja ku rubuga bonyene n'umugambi wabo wama uri waka amafaranga abanyagihugu iminsi yose bace bihariza urubuga mu amatora yagenze neza kandi atari kuzoba byagenze kuko abandi batashoboye kuhashika rero igitoro kirazimbye mbe tuzokigura iki ata amafaranga baduhaye muyo yacu nyine twagombye kuba dukoresha uwashizeho ibwirizwa ubwa mbere yarabona neza yuko umushinga amateka ageze mu kiringo cyo guheza ashobora kurondera gusubira kurondera ikindi kiringo akoresheje uburyo yahawe ubwo buryo rero banse kubushiramo amafaranga angana n'imiliyaridi zirenga gato igihumbi n'amajana atanu niyo leta itegekanya gukoresha kuva mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka kugeza mu mpera z'ukwa gatandatu mu mwaka uza ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nibwo bwashizwe imbere ariko igisata cyo kungana kw'ibitsina abashingamateka bidoze ko cyama gisigara inyuma mu mafaranga gihabwa
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tukiri mu burundi abantu bane barishwe ikanga muri zone kinama mu mujyi wa bujumbura harimo babiri bo muri komite y'umutekano muri ako karere mugenzi wacu eloge wirika neza uri nayirobi muri kenya yakurikiranye inkuru abishwe bose uko ari bane babanje kubohwa nk'uko bamwe mu banyagihugu bavyiboneye n'amaso bavyemeza bakavuga kwica ari ikimenyetso c'uko abagizi ba nabi baronse akanya gahagije ko gutegura icaha cabo hamwe no kugishira mu ngiro ataco binona ababa hafi y'ahabereye ibara bavuga kandi ko bumvise amasasu hafi y'igihe c'isaha umunani z'ijoro ariko ayo masasu ntiyari menshi mu nyuma niho vyagiye kumenyekana ko abantu bane aribo bahasize ubuzima umwe muri bo yari mu bagizi ba nabi nk'uko bamwe mu banyagihugu bangaho kukanga babimenyesha abandi batatu baguye muri ico gitero bagizwe na babiri b'abasivile bari mu bagize komite y'umutekano n'umwe yakora mu ibutike aya makuru aremezwa na Moyize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi mu kiganiro yahamenyesha amakuru ari muri komisariya y'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura yavuze ko bateye bari batandatu bitwaje inkozi zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov kandi ko bari bafite intumbero yo kwiba naho abagize uwo mugwi bamenyekanye igitigiri nta n'umwe arahagarikwa gushika ubu moyize nkuru nziza izo nkorabara zimaze gukora ico caha zaciye zigenda ariko abajeje umutekano bariko barakora ibishoboka kugira ngo ako kagwi k'inkorabara gafatwe gatuzwe kongere gashengezwe imbere y'ubutungane icegera c'umuvugizi w'igipolisi yanishyuye abavuga ko urwego avugira rwatevye gutabara abajeje umutekano barahari kandi baratabaye e, kugira utabara umuntu afise inkoho afise umugambi wo kwica ntibisaba umwanya munini kugira usanga yihaye ibara yagandaguye abantu kicerekeye coco e, co gucungera umutekano aho hantu ababijejwe bafashe ingingo zibereye kugira ngo umutekano ubandanye wiyongera muri ako karere mu gihe babiri mu bacungera uwo mutano barabasire baguye muri ico gitero igipolisi kirafise ico kibwira imiryango yabo n'abandi bose mu gihugu bafatikanije n'inzego z'umutekano kuwuhagararira icya mbere tuvuga ni uko ubushikiranganji bw'umutekano buhojeje imiryango yabuze kubona bagiriwe nk'ibyo ni icyaha twababwiye ko bategerezwa gufatwa uko bigenda kose hanyuma icyo bari ko barahanira bari ko bakingira umutekano w'ibyabo n'ababo ni uko rero dutera intege abo bose baba bahurukiye muri iyo migwi eka n'abandi bose ko boja baracira agace igipolisi kuko imbere y'uko bakora iryo bara bariteguye barafite aho bazananye barafite abababonye ariko ntibashimye kubadumako agatoke abo rero gutera akamo ko abantu nk'abo babadumaho agatoke hakiri kare kugira ngo bafatwe batarakora ibara muri zone ya kinama kandi saa zitanu z'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri hafatiwe imodokari yateye amakenga igipolisi cyane leta amenyesha amakuru iyo modoka nk'uko mwabibonye yarahinduwe uko izina yayikoze sikwiri aho bayirondereye isandugu kugira ngo batwaremwo ibitari kure n'amategeko iyo modoka basanze irimwo ibidanizwa bitari bike iyo modoka rero nk'uko abari muri yo babyemerera bavuga ko yagira urwo rudanazwa rwo mu mpisho aho yava ngaha mu burundi igaca muri tanzania ikaruhukira mu rwanda ikongera ikava mu rwanda ica muri tanzania igaruka ngaha mu burundi aho rero ntibaratubwira icyo yazana ikuye muri icyo gihugu kubera ko amakenga y'ibyo byose abo bantu bose bafashwe n'inyamiramabi bariko baratohozwa kugira ngo ukuri kumenyekane kw'iyo modoka kuko ntitwokwibagira imodoka zagira ziramera nk'uko akarambaraye catuzaniye mu gihugu ibigwanisho zatwara zikura hazijana hariya hagati aho kuri uyu wa gatatu igipolisi cazindutse gisaka mu mihana yo muri karitsiye na zone ya bwiza hagati na hagati mu gisagara ca bujumbura amasanamu yaciye ku mbuga hwaniro yerekanye abantu benshi bapakiwe mu makamyo y'igipolisi mu kiganiro y'amenyesha amakuru iceregera c'umuvugizi w'igipolisi nta vyinshi yashimye kubivugako gusa yavuze ko abantu bafatwa badakwije ibisabwa n'amategeko canke batanditswe mu makaye y'ingo mugabo yasiguye kuyo abajejwe intwaro bemeje ko babazi baca barekurwa ku munsi wa mbere wiyindwi abantu mirongo umunani bari muri iyo migwi n'abanyamahanga batatu bari ku butaka bw'uburundi ataviza bafise barafashwe muri karitiye ya jabe yo muri zone ya bwiza nyene eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda bamwe mu badepite basanga hari ibibazo bya rubanda bidakwiye kugera mu nteko ishinga amategeko mugenzi wacu eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru irambuye ibi bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babivuze kubera ibaruwa umuturage yahaye umwe mu badepite ngo azamubarize ku murundo w'ibibazo bivugwa mu magereza yo mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani nibwo bwana clemanza abahimana yanditse ibaruwa yishyikiriza umwe mu badepite ngo we na bagenzi be bazabaze minisiteri y'ubutabera isobanure ku murundo w'ibibazo bivugwa mu magereza yo mu rwanda ibyo birimo icy'ubutinganyi buvugwa mu magereza abanyururu bakomeje gutoroka amagereza abanyururu bitwa bashwe n'ikibazo cy'abakubitirwa mu magereza bwana nzabahimana mu ibaruwa ye ngo avuga ko amakuru nk'aya yakesha bamwe mu bafite ababo bafunzwe ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu n'amaradiyo mpuzamahanga nka bbc y'abongereza komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ivuga ko ikimara kubona iyo baruwa yatumijeho minisiteri y'ubutabera ngo itange ibisobanuro yabwiye inteko rusange ko mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bwana evode uwizeyimana umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko muri minisiteri y'ubutabera ari kumwe n'umukuru w'urwego rw'amagereza mu rwanda basobanuye ko ibibazo bivugwa na nzabahimana mu magereza bitariho minisiteri y'ubutabera yasobanuye ko nta munyururu uraswa kuko leta yabitegetse ahubwo ko abaraswa baba bagerageza gutoroka cyangwa kurwanya abacungagereza kandi ko nta gihano cy'urupfu kiri mu mategeko y'u rwanda naho ku ngingo yo gukubita abanyururu nabyo ngo ntibibaho ku buryo n'uwabikora yabihanirwa ku kijyanye n'ubutinganyi wizeye imana asobanura ko iki kibazo kitari mu magereza bitewe n'imiterere ya za gereza n'ababa bashinzwe ngo babahozaho ijisho ku batoroka nabo ngo si benshi ukurikije n'umubare w'abafunzwe basaga ibihumbi mirongo itandatu kandi ko n'abagerageza gutoroka ngo barabagarura abandi baracyashakishwa komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwerane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko ivuga ko ikimara kumva ibivugwa n'impande zombi itahagarariye aho ahubwo ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nayo yahisemo gusura amagereza atandukanye yo mu rwanda bamwe mu badepite bagize icyo bavuga ahubwo bagasanga ibibazo bivugwa nta shingiro bifite kuri bo nta biriho ariko perezida wa komisiyo agakomeza kubwira inteko rusange ko impungenge ziriho ari umuturage wanditse ibaruwa ari n'umudepite wayishyikirije bagenzi be ngo bagire icyo bayivugaho bibajijweho bikomeye mu nteko rusange ahanini ngo kuko nzabahimana avuga ibyo atahagazeho depite theoneste begumisa safari agasanga hari ibibazo bya rubanda byagombye kuba byamaganirwa kure bitageze mu nteko hari kandi abadepite basanga n'iyo umwe muri bagenzi babo yatumwa na rubanda yagombye kubanza gusuzuma uburemere bw'ibibazo mbere y'uko abigeza ku nteko rusange ibibazo byanditswe na bwana clemence abahimana bikunze kuvugwa mu magereza yo mu rwanda mu gushaka kumenya uko bimeze nabajije umwe mu bafunguwe mu bya vuba aha kandi ngo hari n'aho yigeze kuba akuriye abanyururu bagenzi be yahereye ku kibazo cy'ubutinganyi ariko tumurindira umutekano
ubuyobozi bwagize bakabafata bakabashyira mu kazi bakabafata iminsi mirongo itatu cumi n'itanu ibyo ndabizi umwe muri gereza ya kigali mba muri gereza ya rwamagana mba muri gereza ya gicumbi gereza nkuru ya kigali ikiba hari hapeseka ku mahimana n'ahafungiwe byarahabaka cyane kuko n'abayobozi gereza na banayoboye ibyinshi ndabizi ibikorwa ndabizi n'uburyo amabwiriza atangwa umuntu aba abizi nuko nyine aba yanze kugira icyo avuga wenda ku mpamvu z'umutekano rero ibyo umubajije byose bibaho kabisa ntabwo hari ingero z'abantu bakubiswe n'ubuyobozi bwa gereza kandi n'abagororwa bagenzi babo bakajya mu bitaro kuri uyu uvuga ko yafunzweho hafi imyaka icumi se asobanura ati impamvu inzego zirimo n'intumwa za rubanda zikomeje kwamaganira kure ibivugwa mu magereza intekurero yajya ahubwo ibyemeza ko bibaho kandi nayo ni leta ni uko utazi umudogiteri wita magayo baza kwisura ndamuzi yarakubiswe ari dogiteri baramukubita umugaragura ari dogiteri azubwira ko bitabaho ninde aragaragaza nyine kubera inyungu za politiki ariko barabikora rwose barabikora ubuyobozi bakategeka abagore bw'abayobozi n'ingeri bakaguhondagura bakabikora cyane dore ndaganda kubitwa n'uwitwikira igori kuri ibibazo bwana clemence abahimana yandikiye intumwa za rubanda hafashwe icyemezo ko inteko ishinga amategeko ikwiye kumwandikira ibaruwa imumara impungenge ku bibazo avuga hashingiwe ku micungire y'amagereza ufatiye ku buryo nzabahimana yibajijweho ndetse n'umudepite yahaye ibaruwa bishobora gutera rubanda kutisanzura ku nteko byashoboka kandi ko uyu mudepite watanze ibaruwa kuri bagenzi be bishobora kuzamugaruka ukurikije uko bagenzi be bamwibazaho eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaturage ba minembwe muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo barasaba igisirikare cya kongo fardc kwirukana imitwe yose yitwaje ibirwanisho iri muri teritwari ya fizi bavuga ko ariyo iteza umutekano muke mu moko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasto ngabo ari mu minembwe araduha ibindi kuri iyi nkuru muri aka karere k'imisozi miremire usanga buri bwoko bwubatse ku bwawo musozi amazu y'ibiti asakaje ibyatsi buri bwoko buvuga ururimi rwabwo rwihariye ndetse bwubahiriza imico n'imigenzo yabwo ariko mu gihe cy'imanza z'amakwe ibiriyo aya moko atandukanye ku rurimi yari asanzwe atabarana ndetse agashingirana ariko kuri none ahari ubushuti hari bamwe bashira inzika kubera amakosa akorerwa mu ntambara zigenda zivuka umunsi ku munsi zibasiye aka karere tubanye nabi baraduhagurukiye bose abafurero ababembe abanyindu ayo moko uko ari atatu ayo niyo adufitiye ibibazo yaduhagurukiye kubera kutwanga hari ikindi mpamvu baza bavuga ngo ngo ngwino ngo turi abashyitsi ngo turi abashyitsi muri iki gihugu ngo twavuye niba ari imisiri ngo tuzosubira imisiri impamvu nyamukuru nyamukuru baza batuziza gusa ngo igihugu ni icyabo ngo nibo baturage bacyo kandi ubwo buturage bwacyo tukayoberwa igihe bakidutanzemo abanyindu baje ejo bundi tugituyemo ariko bakavuga ngo nibo bene pasiteri muhoza rukanyaga atangaza yuko abaturage b'abakongomani bwoko bw'abafurero abanyamurenga abanyindu n'ababembe batuye muri kano karere k'imisozi miremire ya minembwe n'itombwe imibanire yabo igenda irushaho kuba mibi bikurikiranye n'amakosa kugwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho yihisha inyuma y'amoko imibanire yacu n'abanyamurenga uno munsi wa none ntimeze neza kuko abana bacu bahaye batwikira badutwikiraho amazu abana b'abanyamurenge baratwika amazu y'abapfurero abana b'abapfurero bagatwika amazu y'abanyamurenge ubungubu ababyeyi bari aho bicaye bari hanze bari ku bibanza bitagira amazu ko baranyagirwa n'imvura amahuzu yarahiye imatora zose zarahiye nta kintu bafite ahubwo ikiriko kibica n'imvura n'imbere jewe uhaye uvuga iwanje ukungubu mwana hatwiswe amazu ijana ya- ahantu hitwa imanunga atwikwa n'abana b'abanyamurenge nubwo badutwikiye twebwe ariko n'abacu nabo baragiye batwika umuhana w'igakangara batwika umuhana wo ku kabingo ababyeyi bose uko turi hanze ntawovuga ngo ni jewe wagiriwe nabi ngo abacu bo nibo bafite amahoro mu manama atandukanye akorerwa muri kano karere n'amashyirahamwe yategamiye kuri leta ashinzwe ubumwe n'ubwiyunge buri bwoko bugenda buhabwa umwanya wo kugaragaza uko imibanire ihagaze aho amoko y'abapfurero ababembe n'abanyindu bashinja abanyamurenge kutabashingira bikino mitabo akorera ishyirahamwe rya depaye rishinzwe kumvikanisha y'amoko ibyo gushingira sinovuga kuko eh, ntibiza bikorwa ku mbaraga ibyo gushingirwa biva mu miturire y'abantu ukuntu babanye n'ukuntu nshobora kuguheza urugero ko ibyo bavuga njewe simbyemera dufite abakobwa twatanze twashingiye mu mapfurero ubu nyine abashi duturanye mu mirembwe bafite abakobwa b'abanyamurenge njewe nkumva ko mu by'ukuri ikintu cyose eh, ni porosesisi kera abanyamurenge babaga ahantu habo hitaruye kuri none kubera ko dutangiye kwegerana twese turi hamwe imihana ivanze njewe nkumva ko ico kibazo cyonyine kizogenda cikemura si ikibazo twokoresha imbaraga gusa umuyobozi wa komine ya minembwe gade mukiza nzabinesha yemeza yuko ubwinshi bw'imitwe yitwaje ibigwanisho iri muri kano karere iri mu bituma habaho igitotsi mu mibanire y'abaturage kuko buri bwoko butuye muri kano karere bugira umutwe w'inyeshamba ubugwanirira ana nyamatungo ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko asanga leta ya kongo ari iteranya aya moko atuye muri kano karere kuko yananiwe kwambura intwaro imitwe yose y'inyeshamba ikintu dusabye leta duseze leta ngo yake bamayimayi abapfurere bake imbunda yake n'abo bana bacu batwane ariko batwigwaneho mpamvu yatumye bagenda kutwigwanaho ni agatotezo k'abapfurero bari babamaze bagafata abana mu biraro bakabatwikira mu biraro bagafata inka bagashorera inka bashaka yose mu rwego rwo gushakira amahoro aka karere k'imisozi miremire ya minembwe n'itombwe igisirikare cya leta ya congo fardc gikomeje kohereza abasirikare muri bimwe mu bice byagenzurwaga n'abagwanyi babo mayimani ndetse na gumino nubwo kitaratangira kubarasa ndetse no kwambura abatunze imbunda mu buryo butemewe n'amategeko vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe mu ntara ya kivu amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nshuti zacu naha dushoreje amakuru y'iki gice cy'isaha cya mbere cy'uyu munsi wa kane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona